hello my correct people. i don't come again with another gist as i dey waka dey go allege eh now i take city gist so now i say okay make i come touch light so like the gist when we hear say uh, eh, pastor reverend esther ajayi say hmm, e don take over di matter of queen naomi say He go meet Uh, eh, oni of ife go meet am he go meet esther ajayi so that he go invite queen ami to talk with her. even the elders of ile ife they don't they evolve. you understand any time when e be like say kabiyesi dey see if e just sight queen naomi for somewhere the thing go just dey do imagine get something wey queen naomi even do for registration of perfume you go see waiting people. They write for there and eh, go meet caviezi go do this one your palace is caviezi your this one is this one me sef eh i con tie. i con shock for the whole setup you understand my correct people. like um, this um, uh, Esther Jai, e don't ask Kabiyesi question say this one say e no go joke e no go lie say Kabiyesi are you sure say you really want uh, Queen Naomi you sure say you really want am he now. na they say na three good times This one person he come call me tell me re correct form information and the person give me for here as i hear am eh, me i be don dey relax o oh. i be don dey relax na i say mm, make i kuku touch lighter. because if na watch me well today ah, me i be not even to talk about queen Army like that. but there is no problem sha so ah, as me i hear the thing di thing come make me the happy oh welcome to BCG tv uh, eh, tv if today na be the first time they come across my channel don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime when we dey carry gist come, come una go dey see am una go dey hear am. correct pipo esther ajayi don send message to queen naomi say he wan talk with her you understand say queen naomi dis is the first time when i go invite you say make i talk with you you understand so right now according to the gist wey we dey hear say oni of ife don really ready to say okay He want queen naomi to come back but whether if you my people, if una see di dis thing wey queen naomi take do perfume dis thing hmm When i go they look the comment Not be small thing that they write for there o di something sef shocktalize me my people. Ah, i just they look and look and look and come say ah, "Now wow for human being self? The people only two people. pipo abi not reach how many people when they tell di people when they write They say na They dey work for caviarcy say caviarcy may you go back to your husband say caviarcy wants you back so some people come go come there come write and say queen army not cause anybody o oh, e still like the comment The only way when people no go talk now be when you not come out as far you come out come talk, come social media as far as say you they talk. as far as say you come out come do something come uh, tok dem must come They come. They must come out They must say something They must come and come tell you, reply something. They must tell, talk about Queen Naomi going back. People when he love Queen Naomi well, well. You understand? They must tell and say, ah, you understand? Because the thing they pay there for body, say, ah, why, uh, say Queen Naomi not did yet. You understand? So my correct people, they say all that is glitter is not good. You understand? So we go give queen naomi time right now okay we will wait now make we see waiting reverend esther Jai waiting. He issue go bring come out because they say now Ooni of Ife na im carry Queen Naomi matter go tell Reverend Esther Jai since that time when you know many things when bloggers they talk when Kabiyesi come hear say dem say uh, Queen Naomi don get uh, relationship you understand say kunami dey under relationship e don engage and meanwhile na avite na im e kunami do you know i con tell una say na avite na im e kunami do kunami no get any relationship so my people, because dem wan make kunami come palace even though say e no dey stay palace Because me i know say kunami can never go palace with tadenika my people you understand i know that one e can never carry Will go dat kain place and me i no wan make winami carry Will go palace my correct people. esther jai don't promise queen naomi say he go fight with queen naomi That is he go follow queen naomi fight for palace any obstacle when he go come come one cause confusion between Uh, they made trouble with her say she go join Kunami fight the obstacle you now know wetin Esther ajayi dey call obstacle now. The oni of ife wife them. you see ah, these people. When he did here so na Esther else they call obstacle and true true dem be obstacle my people. The only thing when Esther ajayi wants now is e wan see queen naomi first and it because already according to the gist wey we dey hear They say don't call him. as caviarcy e don't go meet him to talk with him. esther Jai say I beg help me to talk to with my wife He go lis to you you understand so esther ajayi don't make arrangement for queen naomi the two of them to see you understand according to the gist wey we dey hear like tomorrow now i think tomorrow i don't. <clears throat> maybe tomorrow is Sunday, right? I don't know. No, tomorrow she will be busy. So according to the gist when we dey here. they say Queen Naomi don make arrangement to go see Esther Ajayi. So make dem talk. Esther Ajayi, they say e eye tell Queen Naomi say, you better fight and get your position back. <laughs> you better not play with your position. They say he hide tell am you understand na the person wey dem say queen naomi tell na him let me know na him come tell me say see wetin else tell queen naomi say you better hide and fight take your position back before this monster dem all dis oloris dem before dem go sit down on top you understand because meanwhile tobosi oni of ife sef don dey bone mariam mariam sef don sit down on top so my correct people una help me share this video thank you